y'umuhanda nyamwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika mwaramutse namwiriwe aho muri mwese ibiganiro by'ijwi rya amerika birabandanya uyu ni umwanya w'ikiganiro muri sanga mwiriwe rero neza turi ku munsi wa gatanu itariki cumi na zine ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc muri kumwe na Aloyizi bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya rero waca ikiganiro mukunda ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga kuva ku wa mbere gushyika ku w'imana kuva isaha cumi gushyika isaha cumi n'imwe imbere y'uko twinjira mu kiganiro idonido mbanze nibutse abatwumviriza bifuza kugira icyo mushyikirije cyangwa muterera muri iki kiganiro cy'abakenyezi muraturonka ku nimero ya whatsapp yacu kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramwo kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe abifuza kuturungikira ubutumwa kuri facebook cyangwa inimero zanyu kugira tubatelefone murashobora no kuturonka kuri facebook yacu mukoresheje ijambo rimwe voa radiyo yacu ndasubiramwo voa radiyo yacu ikiganiro ni muri sanga ikiganiro ku bakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi yose ya gatanu ambasade y'amerika mu gihugu cy'u rwanda ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kwa gatatu guheze yarahaye ubushimwe abakenyezi batatu b'abanyarwanda babaye intwaro mu mwaka intwari mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kiganiro cy'abakenyezi cyo kuri wa gatanu twashimye gutumira umwe muri abo bakenyezi shantare munanayire umukenyezi yikorera utwiwe akaba n'umukenyezi wa mbere yatanguje garaje y'imodoka mu gihugu cy'u rwanda uwo mukenyezi aranakora n'ibikorwa byo kwigisha abagore mu bijyanye no kugira imigambi yo kwiteza imbere ndetse aranafasha n'abagore hamwe n'abana batishoboye n'ibindi birenze kuri ibyo turi kumwe na shantare munanayire kuri telefone shantare mwiriwe
mwiriwe neza ego me ni amahoro
ni amahoro ego ego turi mu bihe bya pasika pasika muyiteguriye gute
twiteguye neza turasenga turi abakirisitu rero twiteguye izuka ry'umwami wacu ni byiza cyane shantare nk'uko nari mpejeje kubivuga mwaronkejwe agashimwe mwahawe na ambasade ya leta z'ubumwe za amerika i kigali aho mu rwanda uri umwe mu bakenyezi batatu baronkejwe ubwo ako gashimwe icyatumye muhabwa ako gashimwe mwubwira abatwumviriza n'igiki
ntekereza ko ari ibikorwa umuntu aba yarakoze hanyuma aba abo byashoboye gufasha bakaba aribo bagukorera ubuvugizi cyangwa se bagutangaza bikaba byagera ku bandi noneho bigatuma ufata ubona ako gashimwe nyine
ego ni abakenyezi benshi bakora ibintu byinshi byo gufasha muri icyo gihugu cy'u rwanda icyatumye nyamukuru wo tubwira yuko bagushimiye mu bandi n'igiki
byatewe n'uko ubundi ujya kubona agashimwe ntabwo nari namenye ko ntawugeze ambwira ko yatanze izina ryanjye ariko nyuma aho bambwiriye nyine ko nakabonye banditsemo ni kubera ko ibikorwa nakoze ari garaje natangije nk'umugore mu rwanda nkashobora kubikora nkagira abakozi nkunguka muri make nyuma nanone nza gukora ibikorwa byo gufasha abadamu batari bishoboye hanyuma nza no kugeza igihe noneho ubu ari byo ndimo gukora byo gufasha abadamu kubigisha ibijyanye na bizinesi kugira ngo bakore bizinesi zabo neza kugira ngo badahomba kandi banatinyuke kuganiriza na bagenzi babo kugira ngo nabo batinyuke batangire gukora bizinesi kugira ngo bazamure imibereho yabo
ego ako gashimwe none ubwiye bwakoze iki cyangwa wagakojeje iki nimba atacura agakoze
kugeza ubu ntacyo ndagakoresha ariko gahunda mfite nk'uko n'ubundi natangiye numva igishimwe ntabwo ari ni ikintu numva n'ubundi icyo nakora ni uko nafasha abandi badamu muri gahunda mfite n'ubundi yo gukomeza kwigisha abadamu nkaba nakoresha kuba wenda baramenye kuba nakora ubuvugizi bw'abadamu kugira ngo abadamu bashobore kwiteza imbere bashobore no gufasha n'abandi badamu bagenzi babo numva rero misiyo mfite n'ubundi ari ukugira ngo nkomeze gufasha abadamu abo kwiteza imbere no kugira ngo n'abadamu nabo bateze abandi bagenzi babo imbere ndetse be ntashinjwa
ego reka tuve kuri ako gashimwe chantare murafise irindi shyirahamwe murongoye ryitwa alumni association for peace through business ni ukuvuga yuko ari ishyirahamwe riharanira amahoro biciye mu kwiteza imbere cyangwa mu gukora ibikorwa byo kwiteza imbere iryo shyirahamwe mwotubwira ingene rimeze n'ingene rikora ni muri rusange iryo shyirahamwe muritubwira
ishyirahamwe twakoze by'abadamu bakoze iyi porogaramu nyine yo kwigisha abagore gukora bizinesi bakiteza imbere ni asosiyasiyo twakoze ihuza abadamu bose bize iyo porogaramu iyo porogaramu imaze imyaka icyenda dufite abadamu bagera kuri magana abiri mirongo irindwi rero gahunda y'iyo asosiyasiyo amina asosiyesheni ni ukugira ngo ubumenyi bahawe babushobore kuba babugeza no ku bandi banyarwandakazi kubera ko kugira ngo uge iyi porogaramu ugomba kuvuga icyongereza kuko ni porogaramu ifashwa n'abanyamerika rero iyo asosiyasiyo impamvu nyamukuru yayo ni ukugira ngo bafashe abandi banyarwandakazi baba batazi icyongereza kugira ngo nabo bamenye ubwo bumenyi kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere ni ukuvuga ngo kubera ko nanone iyi porogaramu donko dufasha abantu bo mu mujyi wa kigali turagira ngo iyo asosiyasiyo izashobore no kumanuka igenda igere no mu maporovensi aho abadamu badashobora kugera muri kigali kuza kwiga gukurikirana amahugurwa bakaba bayakorerwa aho tubasanze aho bari mu aho batuye
ego muri iyo asosiyasiyo ngo muranarungika abanywanyi banyu gukarisha ubwenge aha muri amerika ibyo nabyo byifashe gute
ni ukuvuga ngo abadamu twigisha hano iyo tumaze kubigisha ubundi iyo baniga nyine nk'abanyeshuri bose bakora ibizami ubundi bagakorana bizinesi purani za bizinesi zabo barangiza noneho bakanazisobanura bijyanye na mbese bizinesi zabo bakazisobanura uburyo batsinze ayo masomo uburyo bakoze iyo bizinesi purani yabo uburyo bunoze bakaba banayisobanuye noneho tukaba twafatamo ababaye ba mbere cumi na batanu noneho abo cumi na batanu tukabatwara muri amerika twabashakiye abakora bizinesi n'izo bakore ku bamaze gutera urubingo bamaze kugera mu rwego rwo hejuru kugira ngo noneho nabo abadamu bagende bajye muri amerika bahure n'abadamu nyine babongere bige kuko iyo porogaramu ni ku gishoro mu kinyarwanda sinzi ijambo ndetse nta jambo nabona nabisobanura ariko iyi porogaramu yitangiye ko mentashipu na ridashipu noneho bakigira kuri abagenzi babo muri amerika bamaze kugera aho bagera noneho bakamarana icyumweru ikindi cyumweru hari iniverisite dukorana nayo abaporofeseri babo bakaza nanone kubigisha gusubiramo muri ya masomo twari twarabigishije hano hanyuma noneho barangiza bakabaseretifika icyo gihe ndetse bavanamo n'umudamu umwe nawe wabaye indashyikirwa bakaba bakamuha awadi iyo bita intapurayizingi wumani ofu de iya noneho bakamanukana mu rwanda icyo gihembo n'ubwo bumenyi bavanye muri amerika rero iyo bari muri amerika bari kumwe n'abo barimo bijyana n'abo ba bizinesi wimeni bamaze gutera imbere hari igihe habamo opotunite zo kuba bakorana bizinesi babarangira amasoko ni muri urwo rwego rero tubatwara ibyumweru bibiri mu kwezi kwa karindwi
egome baravuye muri amerika bashyitse mu rwanda baca bakora iki
ubwo iyo bagarutse nyine bwa bumenyi nyine batangira kubukoresha muri bizinesi zabo noneho ni naho rero nanone bagarukira muri ya asosiyasiyo kugira ngo noneho bwa bumenyi bongere babusangize n'abandi bagaruka muri asosiyasiyo niho twongera kubabonera hanyuma kugira ngo bashobore gusangiza bwa bumenyi abandi
egome imbere y'uko twa batasize amahirwe nyine yo kujya muri porogaramu cyangwa se muri muri amerika Yego me- imbere ko tu- twakira umutumire wa mbere iyi asosiyasiyo yanyu yitwa alumni association for peace through business ni ukuvuga ah, iharanira amahoro biciye mu kwiteza imbere canke mu kwikorera utwawe I- amahoro no kwikorera utwawe bi- bijana gute
Ah, ni ukuvuga ngo umuntu mukorana bizinesi nyine mugirana amahoro kuko mwese muba mukeneranye ntabwo wamuhemukira nawe ntiyaguhemukira kuko hari ibibahuza ukeneye kumugurishaho nawe agakeneye kukwishyura rero mu bintu utanga ibibazo ntimuhura ni ukuvuga rero ngo bizinesi nyine ah, biciye mu mahoro nyine ubwo mwese muba mukeneranye ku buryo ntabwo mwakenera kugirana konflict kuko murako muba- kubera ko muba mukeneranye
Ego murakoze turafise umunywanyi wa mbere kuri telefone Matilda mwiriwe
mwiriwe neza Ego me Matilda mwatwumvirije tugitangura murafise ico mwunganira canke mubaza umutumire Chantal Munanayire
Ah, icyo nunganira ni uko eh, iyo porogaramu ayoboye hano mu rwanda ni porogaramu yangiriye akamaro cyane kuko ndi umwe mu banyeshuri eh, bafashemo amasomo tumara amezi atatu kandi ni mu banyeshuri batoranyijwe kuzajya gukomeza hariya muri amerika
Ego none wari usanzwe ukora iki imbere yuko winjira muri iyo programa canke igihe wayivuyemwo ubu ubu uriko ukora ibiki
njyewe ubundi mfite kampani yitwa ntuma supply and home delivery ni pro- ni kampani ishinzwe guhahira abantu ibintu no kubibagezaho mu ngo bya- ibiribwa cyane cyane byaba ibitetse se cyangwa ibibisi Eh, Ego ni company ni iwawe wenyene canke ni ishirahamwe muri kumwe n'abandi
ni kampani yanjye njyenyine nashinze nk'umudamu uri rwiyemezamirimo Ego. Kuri mwebwe rero ibi Madame Chantal Munanayi irakora hari ico byabafashije canke mwotubwira mu ncamake aho byabakuye n'aho bibashikanye ubu
Eh, byankuye ahantu hanini cyane kuko iriya porogaramu iyo uyigezemo icya mbere cyo u- u- uhabona icyo bita netiwaka uhahurira n'abandi bagore bakora bizinesi ndetse ukaba wabonamo n'abashobora kukubera abakiriya cyangwa n'abashobora kukubera sapurayazi abashobora kuku- kukuzanira ibintu ukabaguraho ibintu ikindi namenye neza uburyo nanasura bizinesi yanjye sinajyaga mbasha gutandukanya amafaranga yanjye yo mu rugo nayo muri bizinesi yose narabitangaga ariko ubu ngubu namenye yuko ya bizinesi ni iya bizinesi konti isanzwe y'iby'umuryango ni iy'umuryango ikindi kintu byamfashije nanone namenye yu- gu- gu- gufata abakozi cyangwa se kurekisha abakozi guhahira abakozi narabimenye neza ubundi najyaga numva ah, umuntu najya mu marangamutima ariko iyo tumaze kwiga hariya ibintu by'amarangamutima ubishyira ku ruhande ukamenya yuko ugomba gukoresha umuntu atari uko ari mwene wanyu cyangwa se ugomba gukoresha umuntu ufite kapasite cyangwa se ubushobozi bwo kumufasha muri bizinesi yawe ikindi kintu byamfashije nize ndetse gukora imibare gukora bizinesi ifite ishusho ifite purani nziza nkayigenderaho nkagenda niyapudetinga nkurikije uko iminsi ishira
Ego murakoze reka tugaruke kuri Madame Chantal Chantal hari ico ukunganira Madame Matilde
Ah, nari nabi- nari nabivuze byinshi nababivuzeho ariko ah, urebye abadamu ah, abo- kenshi usanga tugendera nko ku masantima ugasanga urajya gu- gukora gushaka umukozi urabwira mugenzi wawe ngo gushakira umukozi ndetse uka- eh, u- ukajya ukajya ngo mwashe umushakira umukozi ugasanga umukoresheje utabanje kumukoresha pesa y'uburyo adafite n'ubushobozi ariko kubera ko ari kana ko wamukurangiye ugasanga uramukoresheje Ah, ubwo rero iyo batangiye no kuri porogaramu ibyo tubigisha nabo tubigisha ko bagomba ku- kumenya uburyo bagomba kurokita abakozi babo bitewe na twiteri bashaka ku mukozi bitewe na karite bamushakamo ugasanga rero iyo porogaramu ntabwo ari ibyo byo kwita ku abakozi noneho no gukora bizinesi purani ugasanga bafite vidiyo bafite mbese porojegishoni ya ya bizinesi yabo noneho iyo bizinesi purani yabo ugasanga irabafasha no kuba nka gayidirayini nk'umugezi ngo ngenderwaho ubwo rero ibyo matide yavuze n'ibyo nanjye navuze ndatekereza ko byaba bihagije ego numvise ukuntu muvuga mukorana n'abakenyezi kumbure bafise ubumenyi bwisununuye gatoyi bazi n'icyongereza kugira banashobore no gushobora kuza muri izi porogaramu zaha muri leta z'ubumwe za amerika none kumenga abakozi murambabarira abakenyezi bo mu gihugu hagati kumbura atabumenyi nk'ubwo bafise uruhara rwabo icyo bunguka muri izo porogaramu cyangwa icyo mubafasha ni igiki
aho niho ngarukira handi kuri cya kintu twavuze ku kijyanye na asosiyasiyo kuko iyo asosiyasiyo niko kazi ikora cyangwa se izatangira kugikora cyane kuko ntabwo babikoraga mu buryo bunoze rero ubu icyo duteganya gukora nako cyangwa dufatanye no gukora ni ukugira ngo abo badamu bagize ubumenyi nabo bamanuke hasi bajye kwigisha bagenzi babo mu rurimi rw'ikinyarwanda kuko turagira ngo na porogaramu n'igitabo dukoresha tugihindure mu kinyarwanda kugira ngo mbese imfashanyigisho tubishyire mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo bifashe n'abandi asosiyasiyo rero niyo niko niyo misiyo ifite kuzafasha abandi banyarwandakazi gushika ubu rero ntimuratangura kujya mu gihugu hagati gufasha abandi
ubu twagenda tubikora buri wese afasha uwo abonye hafi aho abonye uwo abonye hafi ariko ubu tugiye twashyizeho sitire dufite sitati dutegereje kubona na sekirite aragibi kugira ngo dukore ofisiyeroma nka asosiyasiyo yemewe mu gihugu igendera ku mategeko y'igihugu atari ukubikora ibifashe individuweli buri muntu yabigeza abikora kuko mbese abikoze ku ruhande rwe ariko ubu turagira ngo noneho abe igikorwa cya asosiyasiyo gifatika kandi na asosiyasiyo ifite impapuro za ngombwa zemewe na leta
murakoze radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri sanga ikiganiro cy'abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu umutumire wacu ni Chantal munanayire umunyarwandakazi yiteje imbere kandi akaba ari karafasha bagenzi we bandi mu bijyanye no kwiteza imbere turafise kuri telefone Stanislas Stanislas mwiriwe
mwiriwe neza aroyizi regome murihe
turi i kigali mu rwanda mu murenge wa burega mu karere ka rulindo amajyaruguru y'u rwanda
yego nizeye ko mwatwumvirije tugitangura mufise ikibazo cyangwa icyo mwunganira shantare
nagira ngo manze nshimire umutumirwa shantare nshimira nawe ubwawe na radiyo y'ijwi rya amerika icyo nagira ngo nibarize umutumirwa nagira ngo mubaze ese nk'umuntu ashaka kuba yabisunga akabegera bakamwigisha uburyo yatera imbere yaca mu zihe nzira yaza kutubwira icyicaro bakoreramo ubwo nicyo kibazo nagira ngo mubaze
egome madame Chantal munanayire Stanislas ni umugabo nagira ndakubaza ikibazo nk'icyo nyine mbega abagabo bo murabafasha ndetse ukibwira ko wishyure n'icyo kibazo ciwe
murakoze cyane arayisi murakoze murakoze cyane n'abagabo twabafasha ntabwo ari bituma abadamu gusa kuko twese iyo umudamu umufashije ufashije n'umuryango wose kandi umuryango habamo n'umugabo rero dukorera i kigali telefone zanjye ndaza kuzibaha wampamagara nawe nkabafasha si kuko n'abagabo namenyere nakoranye nabo ndetse ndi muri bizinesi ya garaje tukaba dufite asosiyasiyo y'abagaragisi kandi narayiyoboye imyaka hafi ine ubwo abagabo rero nabo ni karibu uramutse unkeneye wampamagara kuri telefone
egome telefone urayiduha turibuka tuyibutse imbere y'uko turangiza ikiganiro turafise kandi na kabera kuri telefone kabera mwiriwe
mwiriwe neza egome kabera muhagaze he
ngendi kigali ahantu bita inyamirambo egome mu by'ukuri ndashimwa mu mutumirwa mwatumiye ubu wanje rwa mbere uriya ufite igaraje rema ni igikorwa cyiza kuba yaratinyutse akavuga ati nyobozi umurimo abandi bashobora gutinya abadamu bandi kandi leta y'u rwanda ni byiza ishishikariza abantu b'igitsina gore kwiha- guhaguruka bagakora imirimo kuba yaratekereje kubona gukora mekanike ikibazo nagira ngo mubaze ese mu buzima bwe mbere yuko akora ibyo igitekerezo cy'igaraje araharaho yabanje kwiga mekanike agera kuri nivo yihe akaba atanga amasomo ku bantu b'igitsina gore gusa cyangwa se n'abasore n'abagabo afite icyo abamarira
egome madame chantale munanayire kabera mwamwumvise mu mwishyure
Eh, kabera murakoze kubaza icyo kibazo Ah, mu by'ukuri ryewe mbere nta- nako n'ubu ngubu ntabwo ndi umugaragiste nabikoze nka bizinesi kubera ikibazo nari mfite hanyuma ah, ngerageza kwishakira igisubizo Ah, imodoka yanjye yaragonze hanyuma ikiga muri garaje nk'amezi nk'ane noneho ndimo nshaka bizinesi yo gukora ndavuga ariko wakora garaje ko noneho igakemura ibibazo byanjye nawe afite kugira ngo eh, n'ubutaha n'iyo kugira icyo kibazo noneho nzabyikorere ndetse niba hari n'abandi badamu bagenzi banjye bagira icyo kibazo nabo bazabe bazabe nzashobore kubafasha ni ukuri natangiye garaje yitangira ariko iyo garaje yanjye yari sipesiyalize muri eh, gute- kugorora no gutera amarangi iby'inyuma gusa bigaragara hanyuma icyo nakoze rero eh, nashatse mu- umuhorandi eh, w'umumekanike araza aramugura ahugura n'abakozi banjye noneho nuko natangiye garaje ariko mu by'ukuri no ku- no kuba nafasha n'abandi ba- kubera ko nagiye numva na- nagiye no muri asosiyasiyo y'abagaragiswe ibibazo byari birimo ndabizi kuko nabaga nkorana n'abagabo mu gufasha kureba ibisubizo hari ibisubizo twagiye tubonera hamwe nyine ku buryo ntekereza ko n'abandi bagabo ni ukuri hagize umwegera nabo namufasha kumenya naba nabigiye kuri bakaba bari abagabo bari bagenzi banjye ngo bafite amagaraje ndetse na egisperiyanse naba naragize eh, mfite garaje Ego, eh, umwuga wo kuba kuba umugaragiste cyangwa gukora muri garaje dusanzwe tuzi yuko ari umwuga w'abagabo kumva warakoze uwo mwuga kandi cyangwa uzi gukora ibyo bintu wiyumva gute
Eh, numva ari ibisanzwe kuko n'ubundi burya eh, n'abadamu natwe turashoboye kuko nagiye mbibona ko hari n'abakozi na- baba- baba- b'abakobwa babaga bari muri meka- mu ishuri ya mekanike ah, hari n'abandi badamu ndetse basigaye babirimo ni ukuvuga rero kwa kwiremamo ubushobozi cyangwa se kwa kwumva ko natwe bidushoboye nasanze ko bishoboka kandi birashoboka mm, ugiye no kureba no mu rwanda mu nzego zose abadamu hose barimo kandi akazi baragakora neza kandi kagatanga n'umusaruro rero um, n'abandi badamu nabashishikariza kubikora kuko nabonye ko bishoboka jye niba byarashobotse n'abandi nabo byashoboka kandi indwara nagiye mpura nazo ni kimwe n'iz'abagabo n'abagabo nabo bahuranaga nabo nazo Ubu kandi solusiyo twabonaga twese wasanga tuzihurizaho cyangwa se eh, nanjye nkaba natanga ibitekerezo kandi ukabona hari impinduka bitanze eh, muri uwo mwuga
egome turi ku ijwi rya amerika ikiganiro ni muri isanga nongere ndabibutse abifuza kugira icyo baterereye murashobora kutwandikira ku nimero yacu ya watsapu kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndayisubiramwo kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turafise umunywanyi kuri telefone delphine mwiriwe delphine muratwumva
yego turabumva Ego me Delphine muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
Eh, turi mu rwanda mu badamu nk'uko babyumvaga bakora bikora ku giti cyaro ariko ngewe by'umwihariko nkaba ndi muri asosiyasiyo y'abo badamu iyo tumaze kwiga tuvuye mu- muri amerika n'abataragiye kugira ngo tubashe gufasha bagenzi bacu ego waragiye muri amerika wakuyeyo iki uri gukora iki
Eh, nagiye muri amerika dallas na oklahoma ariho nabonaniye na menta wanjye aho yamfashije kugira ngo nungure imishinga yanjye ndi mu rwanda nkorana n'abo badamu nyine kugira ngo bose babashe kubi- kwiteza imbere Eh, mu byerekeranye n'imyumvire n'imikorere ndetse na ba bandi bari hasi mu mishinga yabo mitoya
Mm, wo tubwira mu ncamake ibyo ukora
yego ngewe nka define nkora ibyerekeranye na papiteri kurangura ibikoresho byo mu biro n'iby'abanyeshuri ubundi nkabicuruza mu bigo bitandukanye by'amashuri ndetse no mu mabiro atandukanye ariko nkaba ndi muri iyo porogaramu muri asosiyasiyo nk'abanyarwandakazi mfasha abanyarwandakazi bose ari abize muri iryo shuri n'abatararyizemo kugira ngo umuntu wese w'umunyarwandakazi adashobora yigirire icyizere ntiyitinye yumve ko byose bishoboka kugira ngo twese hamwe dufatanyije guteza kwiteza imbere nk'abanyarwandakazi no guteza igihugu cyacu imbere
egume mufasha abanyarwandakazi mubafasha gute
tutangiye nyine turi nka iyo asosiyasiyo y'abadamu bikorera ku giti cyabo bakora imishinga itandukanye bafite ubucuruzi butandukanye ari ubuciriritse n'ubwo hejuru ko tubafasha rero tugenda dutegura uburyo bw'amahugurwa nibyo turimo na asosiyasiyo navuga igitangira ariko dutegura amahugurwa y'abadamu bakiri batoya mu mishinga kugira ngo bigirire icyizere ikindi makeya afite yumva ashobora kuyabyaza umusaruro ariko muri uko kuyabyaza umusaruro aba afite ubumenyi bw'ibanze kugira ngo abashe gukora bizinesi ye
regome murakoze reka tugaruke kuri madame chantale chantale delphine ibyo avuze hari icyo umwunganira ko madame chantale sinzi ko twumva chantale muratwumva alo reka batumirire amate gato ibyuma biratugoye gatoye umutumire aragiye ariko tubana tumurondera reka tubanze tumire amate gatoya
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika umutumire turongeye ku murongo kuri telefone madame chantale twari ko tuvugana na delphina sinzi ko mwumvise ibyo delphina yavuze hari icyo mwunganira ko
icyo namwunganira wenda ni uko telefone yavuyeho akivuga icyo namwunganira ni uko delphine niwe visi perezidante wa asosiyasiyo akaba ari nawe ushinzwe porogaramu zo kugira ngo zo gukora kurikuramu kugira ngo tuzashobore kugera ku biri b'abadamu nk'uko nababwiye kujya gucurinda b'abadamu nyine bandi b'abanyarwandakazi bari muri bizinesi bakeneye kwiteza imbere kugira ubumenyi muri bizinesi kugira ngo bashobore guteza imbere bizinesi zabo
ego madame francine iyo umuntu yifuje gutanguza ishyirahamwe runaka cyangwa kanaka aba afise icyo yabonye gihaze mu gihugu mu kibano ni iki wabonye gihaze cyaguhaye inguvu cyangwa intege kugira utanguze ibikorwa nk'ibyo
iki cyatumye ntekereza gukora ibikorwa oke twese ntarema nkanjye buri umwe umuntu ari umwe akora ikintu ariko ntabwo ingufu bituma hari ibikuririza kuko buri muntu ariko iyo mukoze asosiyasiyo muri benshi mushyira hamwe ingufu zose ku buryo mwese mbese muhagurukira rimwe aho umwe ashobora kugira ingufu nke undi akaba agicitse niyo mpamvu rero buri cyose ntekereza ko niyo abantu bashyize hamwe bagera kuri byinshi uri wenyine guhara ugera kure ariko ntabwo ugera hari aho ugera ukananirwa nk'umuntu nk'umwana w'umuntu ariko iyo ufite asosiyasiyo ukora muri asosiyasiyo mwese mugahuza hamwe ibitekerezo mwese mukungurana ibitekerezo mukaba mwagera kure rero ngendeye kuri egisperiyanse cyane nabonye muri asosiyasiyo y'abagaragisite hari byinshi twagiye tugeraho kubera ko twari muri asosiyasiyo kuruta uko nari kubigeraho ndi umwegereye rero niyo mpamvu mu byo nkora byose n'abo badamu nigisha nabakangurira kugira ngo bajye muri asosiyasiyo bahurize ingufu zabo hamwe kugira ngo bagere kure
egome nicyo nariko ndakubaza nyine watanguje asosiyasiyo warabonye igihaze mu badame hariho ibibazo uri kubabigisha gukora bizinesi hari byari bimeze imbere byari bimeze gute imbere y'uko utanguza uwo mugambi kumbure icyo wari wabonye gihaze mu rwanda n'igiki
icyo ndabonaga kigoye mu rwanda ni uko wasangaga umuntu agerageza kubika udufaranga kugira ngo akore bizinesi cyane cyane kandi ureba abagore iyo bari mu bafite imiryango bafite abagore nako bafite abagabo bafite abana ugasanga afashe udufaranga babitse umuryango wabitse akajya kudukoresha bizinesi yagenda mu mwaka umwe ukabona arafunze kubera ko bizinesi imunaniye atari ubushake buke ariko ari ubumenyi bukeya so numva rero uwo mutwaro nkabwa ni abadamu bose uretse ko dufata bari muri bizinesi ariko ubona bagiye gutangira bizinesi dushoboye kubigisha mbere y'uko batangira bizinesi bakayijyamo bazi icyo bagiye gukora ni ukuvuga bakabanza bakamenya igihe icyo bagiye gukora atari ukuvuga ngo mugenzi wanjye yafunguye saro nanjye ndagira nafungure saro iruhande rwe atabanje kwiga ese ndabona abakiriya ese amafaranga afite azamfasha kugeza ryari ese nkeneye keredi n'ikindi kibazo nanone iyo mwese muri hamwe hari abadamu bajyaga bishyira hamwe ndagiye mbafasha bagakora ibimina ayo mafaranga barayabona bakayakoresha iki atari kugurizanya ese ntibakiramo bakajya bagira ibyo ndetse ayo mafaranga abafasha kugira ngo bazamure kapitale yabo ndetse kubigisha nanone gusevinga amafaranga kuko usanga mu muco nanone abanyarwanda akenshi basa n'aho bazivaropuriza batizigama ariko bakoze bizinesi bagashobora kwizigama ayo mafaranga akazayakoresha mu kwagura bizinesi zabo cyangwa se ko batanga iyindi bizinesi ya parare noneho ibyo nabyo bakamenya ko ari ngombwa atari kuva ko ari bucuruze ari yacuruje agataha nimugoroba bakayahahisha akabara ashize ejo akongera kujya gusaba umugabo amafaranga cyangwa se bagurishije agasambu bari bafite ugasanga rero kubigisha ko iyo bizinesi ko bagomba kuyikora n'uko bagomba kunguka n'uburyo bagomba gukoresha ayo mafaranga ari umutwaro n'uvaga mfite kugira ngo abo bagenzi biyemeje kuba ba rwiyemezamirimo bakore bizinesi kandi bunguke kandi baguke numva rero baramutse bungutse bagashobora kwishyura imisoro igihugu nacyo kiba kizamutse bagashobora kwishyura minerivare z'abana babo ni ukuvuga ngo abana babo barize bagashobora mbese kuba bafungura bizinesi zikaba nini bagatanga akazi nabyo muri bushomeri dufite mu rwanda nabwo bukagabanuka ni umutwaro numva nagize kugira ngo nshobore kwinjira muri iyi porogaramu yo kugira ngo mfashe abadamu bagenzi banjye egome urakoze turafise jean damascene kuri telefone jean damascene mwiriwe
ndabumva ndabumva mwiriwe mwiriwe mwiriwe mwiriwe mwadukurikiranye mwakurikiranye umutumire hari icyo mufise umwunganira cyangwa ikibazo ikibazo mfite ni navuga ku byo yavuzeho nkibuza nk'abadamu bo mu cyaro abadamu bo mu cyaro bafite imishinga aho ugasanga nabo ntibagaragara hejuru ku buryo hari abandi bantu bashobora kuba babongera ibindi bitekerezo ugasanga nta bantu babunganira mu kubegera numva ibikorwa afite n'abyumvishe n'imishinga yateguye ariko bageragere kwegera mu cyaro bazamura abadamu hari udushinga bagenda bashinga ugasanga bageze aho bacika intege kubera ko babuze ababunganira mu bitekerezo ubwo igikorwa kuba ntacyumvishe ni cyiza agerageze kwegera abadamu bo mu byaro cyane cyane aho bafite ikibazo namwumvishe nubwo natangiye kuri radiyo nkereho ntamenya izina rye ariko namwumvishe ibitekerezo bye yatanze n'iyo mishinga afite n'uburyo yazamutse ubwo yagerageza kwegera mu cyaro n'abandi nabo abadamu bo mu cyaro bakazamuka
egome murakoze izina ryiwe ni Chantal munanayire umukenyezi yikorera utwiwe akaba n'umukenyezi wa mbere yatanguje garaje y'imodoka mu rwanda aranakora n'ibikorwa byo kwigisha abagore mu bijyanye no kugira imigambi yo kwiteza imbere gufasha abagore hamwe n'abana batishoboye ndetse n'ibindi tutarinze kudondagura madame Chantal jean damascene hari icyo mubwira
jean damascene urakoze icyo nakubwira ni uko muri gahunda nyine dufite nk'uko nakomeje kubivuga gahunda asosiyasiyo ifite ni ukugira ngo imanuke hasi ubu twakoranaga n'umujyi wa kigali niho twakoreraga ariko turagiye dufite gahunda no kugira ngo tugabe amashami tumanuke hasi tugere no kuri abo banyarwandakazi bari mu giturage dushobora kutazashobora kuhagera hose ariko ntekereza ko abo tuzashobora kugenda duforoma nabo bazashobora kugenda bagera no ku bandi mu myaka wenda tuvuge nk'imyaka nk'ine itanu buri munyarwandakazi wese iyo porogaramu ikaba ishobora kuba yageze no mu turere dufite abaduhagarariye twajya tugenda tukageraho noneho ku buryo bizadufasha kugera no kuri ba no ku midugudu no ku mirenge aho abanyarwandakazi baba batuye
ego mutanga inyigisho ku basanzwe bafise udukorwa bakora bagomba kungura ubumenyi mbega muzitanga gute uwifuza kuza kwiga izo nyigisho mumucagura gute mu bandi cyangwa nk'abari ko baratwumviriza bifuza kuza kubahurumbira bimeze gute
ubu ngubu uko byajyaga bigenda kuko turaza kubihindura ubundi twajya uko byajyaga bigenda twafataga abadamu bari muri bizinesi kubera ko ari porogaramu y'abanyamerika abadamu noneho buri wese akagenda abwira mugenzi we noneho uburyo bakora bapurayinga onurayini bapurayinga onurayini hari webusayiti y'abanyamerika bafungura mu kwa cyenda kugeza mu kwa cumi na kumwe noneho hari na foromeri ziriho abantu bakajyaho bakuzuza barangiza bakabyohereza abo banyamerika icyo kigo kiri muri amerika kidufasha noneho barangiza noneho bakareba uburyo bagiye boza foromeri n'amakuru bagiye batanga barangiza bakareba nyine abagiye bagatoranyamo abashobora gukora porogaramu bujuje ibisabwa ni ukuvuga ngo baba bohereje seritifika yo muri aradibi ko bafite bizinesi bafunguye mu rwanda hanyuma kandi bakerekana noneho na bakanabwo n'aho bakorera icyo bansaba agewe ni ukugenda nkabasura nkagenda nkaganira nabo nkareba koko ko bafite bizinesi ubundi nta zindi kriteriya ni ukuzikorera mu zo bakurikiza ikindi nanone kubera ko dufite imikoranire n'umujyi wa kigali niyo idufasha muri iyo porogaramu niyo baduha aho kwigira tugasanga rero nanone umubare uraba muto kera ahantu baduhaye kwigira ntabwo dushobora gufasha abadamu barenze mirongo itatu ni ukuvuga ngo dufata abo mirongo itatu gusa noneho tukaba ari bo bijya kumbura umwaka niko gusangira mu kwezi kwa mbere tukarangiza mu kwezi kwa gatatu ibyumweru icumi ni ukuvuga ngo tujya kabiri mu cyumweru kuwa kabiri no kuwa kane kuva saa mbiri kugeza saa sita tukarangiza ibyumweru bitatu hanyuma noneho tukarangiza tukabaha amaserivisi akazabaho kujya mu kujyayo mu kwezi kwa karindwi n'ibidashikanya cyashizwe nk'uko najaga ariko noneho porogaramu tugiye gutangiza niyo kuvuga ngo ababize noneho bagomba noneho gutangira gukora iyo porogaramu hano muri kigali ni ukuvuga ngo bizaba biri muri porogaramu mu kinyarwanda icyo gihe nanone abantu bazajya baza biyandikisha ku biro aho tuzaba dukorera ndetse muri asosiyasiyo noneho asosiyasiyo tugenda dufata abadamu kuko ni ibikorwa byo kwitanga ntabwo nta mafaranga n'ibihenderwa turebe noneho abadamu bafite ubushake n'ubushobozi bwo kuba batangira guseminga abo badamu ku buryo bazajya bamanuka bakajya mu porovensi tugakorana nabo noneho bakajya bajya guseminga abo badamu ni ukuvuga ngo tuzajya dufata noneho nanone abari muri bizinesi bakora bizinesi ariko noneho iby'ururimi bizaba bitarimo ari ukuvuga ngo ari ikinyarwanda biba biri muri porogaramu kinyarwanda biga mu kinyarwanda icyo gihe rero bazajya tuzabahamagara hari amadirese dufite telefone dufite ine aho bazajya bahamagara ku buryo izo porogaramu zizatangira nabwo umwaka utaha mu kwezi kwa mbere
ego turafise lidiya kuri telefone lidiya mwiriwe
nizeho ego me lidiya muhagaze he
duhagaze kicukiro i kigali
ego me mwakurikiranye mwakurikiranye ikiganiro hari icyo hari icyo mwunganira umutumire cyangwa hari ikibazo mufite mubaza
nakurikiye ikiganiro ni byiza cyane ndi umwe nanjye mu bagaraduwetinze umwaka uza muri iyo porogaramu ya pisituru bizinesi ikaba iri nziza cyane nanjye icyo nakongeraho ni uko nabwira abadamu kuyitabira kandi bakabasha kuba babona ubwo bumenyi bwa bizinesi kuko aho umumama wese ajya agana aba akwiriye kugira ubumenyi a- amenya mu mu buzima bwe bu- bu- bu- busanzwe bwo muri bizinesi no mu bisanzwe
egome madame lidia iyi porogaramu yagukuye hehe imaze kukugeza hehe
Ah, njyewe ku giti cyanjye basanze nki- nari nararegisitarinze kampani yanjye na rdb ariko nkikorera mu rugo mfite ubwoba bwo kuvuga ngo se nsohotse byagenda bite rwanda reveni nzayifata monte ibyo byose ubwo bumenyi bwose ntabwo nari mfite ariko ninje muri iyi porogaramu namenye byinshi namenye nk'uko nakipinga ibitabo byanjye ibyo bita fayinanshozi batuzanira n'abigisha bavuye muri rwanda reveni batwigisha tumenya ko ni- n'ukuntu twakwishyura imisoro n'ukuntu twabigenza iyo ikibazo kivutse byose ugasanga ubimenye aho ngaho niho ubumenyi namenye bituma kumva mu rugo aho nakoreraga nshaka aho gukorera ubu ngubu nkorera sonatide akaba ariho nkorera kandi akaba ariho nigishiriza no kwigisha
ego mu majyamo make ubu twavuga yuko uri umukenyezi watejwe imbere n'iyo porogaramu umeze neza uhagaze neza mu bijyanye n'ubutunzi
cyane rwose
Eh, ni iki mwafashisha abandi bakenyezi batarashobora kwinjira muri izo porogaramu
icyo twabafashaho nk'ubu ngubu dufite alumina association tu- turi du- tu- mu mi- mu bi- mu ntego dufite zo kuzajya tu- ibintu byo tuzajya dukora ni bimwe byo kuzajya dutureyininga cyangwa kwigisha abamama bamwe badashoboye nko kujya batabashije nko kujya muri izo selection cyangwa abantu dufite b'abaturanyi cyangwa inshuti bashaka gukora business twabatreyininga natwe cyangwa twababwira ibifatanye na business bagashirika ubwoba ni- n'ibitekerezo byabo bigafunguka
egome murakoze reka tugaruke kuri shantare kuko turumva yuko lidiya asa n'ubashigikiye shantare ndababaze kuva mugitangura izo nyigisho mumaze kwigisha abakenyezi bangana iki
Ah, iyi porogaramu kuva itangiye imaze ima- ima- imaze kwigisha abadamu kuko buri mwaka dufata abadamu mirongo itatu imaze imyaka icyenda ubu ni abadamu magana abiri mirongo irindwi ariko ngewe nkaba narayi- narayigiyemo mu bihumbi bibiri na cumi na kane so ni ukuvuga ah, ubwo doko narize hanyuma noneho ah, mbaf- doko akazi kanjye bakita ngo ni fasilitete doko ndo ndafa- mba- ndafasha abo badamu ni ukuvuga ngo abo badamu rero bose twa navuga ngo ah, bose bafite muri association
egome turafise na crispin kuri telefone crispin mwiriwe
mwiriwe neza egome crispin muri he mwifuza gushikiriza iki
Ah, igihanga mu burama province rwanda igihugu cy'u burundi egome mushikirize ico mwifuza
Ah, ndagomba kwanza nsabe madamu banze ankundire gato maze ndamushimire iyo ku mugambi wiwe afise ndumva ko ari umugambi udasanzwe hama ndagomba ndamwibarize madamu muba mufise intege iyihe muri kano karere ka afurika y'ubuseruko kuko ndumva ko kumbure mufise umugambi wo kwanza gukora mu rwanda honyene ubwo nimwamwiyumvira no mu bihugu bituranye nk'uburundi ah, n'ibindi bihugu bya uganda na vyandi
egome ehe, bandanya
Eh, hama ikindi madamu ah, ntiwatomoye neza ah, kugira umuntu aze muri porogaramu yanyu ibisabwa kuri we hasabwa iki kugira umuntu aze muri porogaramu yanyu
murahejeje Nuko. rero ndafite ikibazo.
egome madame chantal munanayire mumwishure
Ah, murakoze ah, ubu ubundi iyi porogaramu yatangiye yatangijwe n'abanyamerika itangi- batangiza hano mu rwanda ndetse no mu gihugu cya afghanistan ni ukuvuga ngo iyi porogaramu iri iri muri mu rwanda no muri afghanistan rero ah, wa- watangije iyi porogaramu ah, afite gahunda ko yajya no mu bindi bihugu ariko ah, byose bizaterwa n'ubushobozi kuko ah, iyi porogaramu ubundi abayigiyemo uretse kwishyura amafaranga ya viza ubundi nta mafaranga babaka byose ni gratuit rero bizaterwa n'uko mu kigega cye byifashe kuko n'umuntu wi- witanze yitwa terinishi aba oklahoma ah, akoresha amafaranga ye ashaka n'abandi baterankunga bamufasha ubwo rero ah, sinakubwira ngo ni ryari burundi twazabiganiraho ariko ntekereza ko akamaro imaze kumara abanyarwandakazi ubundi byakabaye byiza ni ukuri no muri aka karere k'ibiyaga bigari iyo porogaramu iramutse itangiye ariko byose bizatera- ntekereza ko bizacu- bizaterwa n'ubushobozi kuko bisaba n'amafaranga egome Ah, egome hanyuma gatoyi ikindi- gatoyi ngaho gatoyi sinzabasubiza ikibazo cye gatoyi gatoyi utaramwishyura ndagusubiramo ikibazo cya kabiri yabajije Eh, nk'umurundi umuganda umunyekongo umutanzaniya yosimbira ngaho i kigali akiyandikisha muri iyo porogaramu yoronka uburenganzira bwo gushobora ku- kugira amahirwe yo kujya muri iyo porogaramu nawe
Eh, aramutse afite bizinesi iri ya rojisitire muri iyi muri ah, muri rdb mu- mbese mu rwanda akorera mu rwanda azi icyongereza icyo gihe porogaramu yayikora Ah, bisaba ariko yuko agomba bisaba kuba afite yuko seritifika ya rdb bisaba yuko abakorera mu rwanda
eh, ko aba akorera mu rwanda afite na seritifika ya rdb kubera ko ah, byerekana nyine ko akorera mu rwanda kandi afite bizinesi izwi mu rwanda Ah, okay.
afite yabaje na aderese atari ukwandikisha gusa afite na aderese aho gukorera Oh, anakereka nyongereho Ego nibaza yuko babyumvise Crispe yabana nijabaza ati ibisabwa kugira umuntu ashobora kuja muri iyo porogaramu wari wabisubiyemwo nibaza yuko eh, nimba bitokugora wosubira kumusubiriramwo ibisabwa kugira nawe atomokegwe neza
Ah, reka nsubiremo agomba kuba afite bizinesi yanditse yandikishije mu rwanda muri rdb afite seritifika yayo hanyuma n'ikindi akorera mu rwanda afite aderese izwi aho akorera iyo bizinesi ikindi cya gatatu ni uko agomba kuba avuga iki- ururimi rw'icyongereza kuko porogaramu ikorwa mu rurimi rw'icyongereza Ah, cyangwa se akaba yajya muri ya porogaramu ya asosiyasiyo yo kuzigisha mu rurimi rw'ikinyarwanda aramutse yumva ikinyarwanda neza icyo gihe kandi akorera no mu rwanda ibyo nabyo birashoboka
Mm, nibyo gusa ego, nk'umuntu ariko arabumviriza ntiyoca yibaza yuko mukumira abantu abo twokwita bataragira ubumenyi buhagije nk'ubwo bwo kumenya ibyongereza no kuba bafise amabizinesi nabo baba bafise uburyo buke bubayabaye baba bifuza kwiteza imbere
Ah, impamvu okay ah, hari aho nyine hari- hariho inzitizi eh, kubera ko nyine bisaba ko urimo ugomba kuba uzi ururimi rw'icyongereza ariko nanone impamvu ni uko eh, iyo hageze cya gihe cyo kujya muri amerika ah, ntabwo wagenda uvuga ikinyarwanda ngo uzashobore kuvugana na wa momenta wawe uvuga mu rurimi rw'icyongereza kandi eh, kubona interprete nabwo byaba ari byaba bigoye niyo mpamvu tuvuga ngo abavuga icyongereza bashobora kugenda bakaba kuko uragenda ukabana nawe mu rugo ukajyana ku kazi ukareba ukuntu akora ah, i- akora iyo bizinesi aho rero niho hariyo ah, im- inzitizi ariko ni nayo mpamvu nanone twatekereje nanone kuri abo bantu batazi icyongereza tuvuga ngo ahubwo noneho ah, abanyarwandakazi bamaze kwiga kubona ubwo bumenyi noneho bakaba babu- babusaranganya bakigisha n'abandi noneho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batazi icyacyongereza nkabona rero aho ngaho nka- nka- nkatekereza ko aho ariho noneho b'abanyarwandakazi batazi icyongereza baba basubirijwe
ego reka ndakwibarize nk'umutumi- nk'umu- nk'uwifuza kubaza nanje ntimwosaba abo bantu babafasha ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika bakaza barasimbira mu rwanda canke bakabaha mwebwe ubushobozi bwo kuza muratanga ah, ubwo bumenyi izo nzitizi z'indimi canke zo kuba mufise bizinesi zikamera nk'izivaho kugira abantu bato bato nabo borohererwe
Ah, icyo ki- icyo- icyo twakiganiriyeho nakibabwiye bose ni nabo ba- ba- ba- badufasha nyine n'iyo asosiyasiyo kugira ngo iza- izakomere ibe ku- bagire ibyo badufashamo kugira ngo ubwo bumenyi nyine bumanuke hasi baba bize nyine nabo doko bajya kwigisha n'abandi bajya guhugura n'abandi n'abafite ndetse na bwa bushobozi budashobora kuza i kigali abo nyine iyi asosiyasiyo abo ngabo nyine bari muri asosiyasiyo bazagende bigisha ba bandi nyine badashobora kuza i kigali cyangwa se kubera ubushobozi buke cyangwa se kubera ururimi batamenye batazi rero baradufasha barateguye kudufasha kugira ngo nyine ubwo bumenyi bugere no kuri baba baba babandi bo mu giturage ndetse bo hasi nyine bo mu mirenge no mu madistrict kuko urebye nk'abafuganisitani bo bamaze kugera mu mbese mu maprovensi yabo bamaze kugera kure kandi babifashijwemo n'abo baterankunga rero natwe tekereza ko turi muri izo gahunda zo kugira ngo leta dufashe tubone mbese icyemezo cya rgb kugira ngo dushobore gukora regaruma ibyo bijyanye n'amategeko egome murakoze abifuza kugira icyo baterereye baracadusaba alice mwiriwe
mwiriwe neza alice murihe mwifuza gushyikiriza iki
ndi bujumbura nshaka kugira icyo nterereye yego
ndabana mu kije nanjye kandi yego murakoze
jewe ndashimye cyane ikiganiro uyu mukenyezi ariko arashyikiriza naho atari i burundi jewe ndi burundi ariko nashimye cyane ikiganiro ariko arashyikiriza kuko ni ikijyanye n'iterambere ry'abakenyezi rero ku bw'ibyo hari abantu benshi bakunze gusuzugura cyane cyane abantu b'abakenyezi ukamenga ntacyo bashoboye ukamenga iterambere abakenyezi bobo ntacyo boshiramo kugira ngo iterambere ry'igihugu ribandanye ryisunura nashimishijwe cyane no kumva yabanje yarashinze garaje yiwe bimenyerewe yuko amagaraje akorwamo abantu b'abagabo kuko umenga ni ibintu umenga birasaba ingufu rero ku bw'ibyo rero ndamukengurukiye cyane rwose ndanamuteye n'intege cyane rwose abandanye akomere ku muheto no ngaha iwacu i burundi turabona ko abakenyezi bariko baratera imbere hariho abamaze igihe bashikiriza ibiganiro by'iterambere natwe biradutera intege cyane rwose hari nk'ibyo umenga turakurikirana mu mashuri bijyanye no guteza imbere ubuzima bw'igihugu tukaza turarahura ubwenge ku bandi batwitangiye imbere uwo mukenyezi rero w'umunyarwandakazi ndamushimiye cyane aranyongereje ibyumviro aranyongereje kandi n'intege nanjye mfite viziyo yo kuzoteza imbere igihugu cyanjye murakoze ego meyalisi ufise viziyo imeze gute namwe kugira twumve ingene bimeze
viziyo rero mfise nuko nanjye nzogira ikintu nzotegura hanyuma nkereka igihugu ko nanjye mfise icyo icyo icyo nibye atari uko nokwiga ikintu kugira ngo kingumemo gusa ariko nzogishyira ahabona ngatunganya igihugu hongera kandi ngafasha n'abandi bantu kugira ngo nabo bashobore kwibeshaho biracari mu byiyumviro nta kintu kigaragara urashyira ahabona
ntacyo ndashyira ahabona kuko ndi umunyeshuri ndiga ishuri aho bita muri developema kominote muri kaminuza
megome ni byiza cyane madame Chantal munanayire alice urumva yuko aguteye intege ntacyo mwunganira ko
urakoze cyane icyo nakubwira ni ukuvuga ngo tinyuka ntibumve ko kubera ko uri umunyarwanda uri umudamu ntacyo wageraho tugashoboye nawe ingufu zifitemo icyo utashobora gutekereza gukora uzagikore atari ukuvuga uko uri umudamu hari icyo utashobora gukora kubera ko uri umudamu rero nagira ngo rwose uzatinyuke nanjye nk'uko natinyutse nawe utinyuke hanyuma kandi ikintu cyose ushyizeho umutima ikintu cyose ushyizeho ingufu zawe biramenyewe ko abadamu ubundi iyo twiyemeza ikintu tugikora rero ntazagire ikiguhagarika kuraje uri umunyeshuri kandi ubwo wigira ibintu byiza uzagerageze gushyira mu bikorwa indoto zawe uko wumva utekereza ufite ibihugu iyo bizaguye mu ndoto uzabishyire mu bikorwa noneho kandi ugere aho wifuza utekereza kugera
egome kandi noneho nda telefone zanjye ndaza kuzitanga yanampamagara ku ruhande tukaganira hanyuma
yego yego turazi gusaba imbere yuko turangiza iki kiganiro madame chantal munanayire ufise aho wavuye ufise aho uri ubu indoto zawe wifuza yuko zizogushikana he
Ah, indoto zanjye ni ukubona abanyarwandakazi ah, bashoboye guhura nabo ah, bashoboye kugera ku cyo bifuza kuzageraho mu buryo bwose nta bushobozi bwose nashobora mu buryo ubumenyi bwose naba afite naba nashobora kubutanga nkabugeza no ku bandi kugira ngo ah, inkunga naba nkeneye gutera nako naba mfite naba nashobora kuyitera abandi badamu bagenzi banjye bakaba bagera kure aho batekereza kugera indoto zanjye ni ukubona buri muntu wese ushoboye kuwuca mu ntoki cyangwa se ku- ah, kongeraho nkaba nashobora kumufasha uko ashoboye kugira ngo agere aho ashobora kugera urakoze turafise emile kuri telefone emile mwiriwe
mwiriwe neza yego mme, emile munyarutse umwanya uri kusa n'utujyana mufite icyo mushikiriza cyangwa ikibazo
yego turafite ikibazo tubaza uwo mudamu Mhm.
Eh, turimo turumva ko yiyumviriye umugambi mwiza aho kugira ngo bashobore guteza imbere abandi bose bakenye turazi yuko byari bike ibintu byo gukora imiduga bye- ata- abapaseri bakunda kubigira rero twagire tubusabe ko yo- yofasha muri ibihugu bya afurika y'ubuseruko naho abapasoni bose nabo nyine bakamenya gukora imiduga bagakomeza tufatiye nko mu burundi iwacu ni abadamu ni bake bashobora kujya gukora umuduga rero ni muturage icyo yoba ariko arakora kugira ngo ashobore guteza imbere aka karere kose turimwo murakoze egome ariko ibyo byo gukora imiduga asa n'utakibikora ubu ari muri ibi bindi byo gufasha abakenyezi mu iterambere ariko nibaza yuko chantal emile hari icyo bamubwira
Ah, emile iki- inama nakugira ah, ni ukukangurira abandi banyarwandakazi abarundikazi bagakongera gutinyuka bakajya no muri ayo mashuri y'imyuga kugira ngo ah, bashobore kuronka ubwo bumenyi noneho bo bashobore kuba nabo batinyuka bagakora igaraje nta kintu kigoye cyangwa se ari ubushobozi bafite ariko biyumvamo ubwo bushake bwo kugira ngo bakore iyo bizinesi bakajyana Ah, hari ama amajansi amwe cyangwa se eh, amahugurwa ajyabaho mu bihugu byo hanze ushobora gukoresha bakaza kandi bakishyura tiketa eh, bakaza ku- baza guceninga abakozi bawe bakabaha ubumenyi uramutse utari muri utari utari umumekanike cyangwa se utarabyize icyo gihe rero eh, na baba- na eh, wenda ushoboye dushoboye ku- kuvugana nakurangira eh, cyangwa se waba akeneye kugira kubona kontakiti zabo ah, zabo ba- ba- ba- babikora doko izo ajanse zikora hari nk'iyitwa mu buholandi yitwa pom hari iyo mu budage hari iyo mu Bi- mu bubirigi ndetse hari noneho no kuba mwagana indi nama nabagira ni uko bagana none bakora amasosiyasiyo y'abantu bafite baba- ba- ba- bafite ga- amagarari kuko nanone kuba twarakoze asosiyasiyo byagiye bidufasha gusiga ubumenyi ba- ababufite baragerageza kubuparitaja n'abandi bityo mu- muri asosiyasiyo rero ah, abarundikazi babagira inama bagatinyuka ariko noneho bakegera na ba bandi baba bakoze amagaraje kugira ngo babafashe kugira ngo ku- ku- kungurana ubumenyi cyangwa se bakishyira hamwe bagatumiza abo ba ba egisiteri bo hanze bakaza kubafasha gu- guha amahugurwa abakozi babo cyangwa se nabo ku giti cyabo egome umwumvirije emile yasaba yuko ari we wojya kubigisha mu mwanya muto mu masegonda makeya
Ah, kujya kubigisha ba- twanabireba bishoboka numva niteguye kuba nabagandiriza Eh.
Ah, cyangwa se bari banyoye bakaza no mu rwanda tugahura nabwo na- ayo mahugurwa nabagandiriza ego mu buryo babikora Ego me turi ko dusa n'abasozera wibutse rero ba banywanyi bagusaba inimero zawe za telefone uzibabwire
Ah, telefone yanjye uri mu rwanda zeru karindwi umunani umunani icyenda gatanu ibihumbi bitatu ubasubiriremwo rindi rimwe karindwi eh, cyangwa se ibihembo zeru karindwi umunani umunani icyenda gatanu gatatu n'amazeru atatu urakoze hanyuma uri ego hanze uburibuka gushyiraho kode ya puragesa shakani egome murakoze rero madame Chantal munanayire murakoze kuri aka kanya mwashoboye kuduha mukitanga tubashimire ku rya amerika turanashimiye kandi n'abo bose bagize icyo baterera muri kiganiro ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi garukiye ngaha mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro mu buhinga bw'ibyuma twari kumwe na inosa kimenyi ibiganiro bica ku ijwi rya amerika birabandanya
maze kuremba ku buryo ntacyo naryama